for this life wey all of us dey dey go tell you say you need people as much as people need you yes o get one saying wey dey talk say no man be island nobody nobody you go need person and person go still need you but some people no dey know say yes o all of us go need each other at the end of the day they go dey do do at the end of the day na dem go go find people, make them go apologize. apologise mm-hmm. welcome back again to my youtube channel my wonderful people hope say una dey alright o if na the first time wey dey join us for dis space we say welcome na here na we dey drop all the hot hot gist about things wey dey sup for inside the palace of ife so no forget to subscribe to the channel so that you go dey get the ogbonge gist as we dey tok am sharp and also please turn on the bell notification that one na easy pass o oh. so that once we drop the gist you sef you go hear kpamkpam for your phone so that you go know say e don dey sup make you come check am out at my old subscribers the odogus in the house ah ah i no dey take una for granted at all this love una dey show this channel eh na god go repay una back we dey appreciate you we say thank you and god bless you my people no be small matter they say olori oh, tobi philip don already go dey find the olori so yes o she don call meeting for the oloris to gather make she follow dem talk say she get wetin she wan tell the oloris hmm. they say how she take start the speech na my sister so my sisters make una no vex i know sir don dey fok up dis time around i know sir don dey do tins wey i no suppose do i know sir don dey too hard but make una forgive me hmm. ewo dey say olori tobi philip dey apologize ke you no hear hey omo i dey in shock when i hear am o olori tobi philip dey apologize wetin happen dey put gun for her head make she apologize give the oloris why. Hmm. They say she say uh, make dem forgive her say she dey try uh, change dey come dey ask am say we no understand which one be you wan change we know wetin dey happen we know wetin dey happen na because of the um, twin festival Twin festival wey dey wan do and you dey you no wan go alone yes dey say oloritobi philip know say e dey somehow for only her to come dey there whereas she get co-wife say e no go make sense e go come be like say na she be bad egg na why she don dey find partners partners wey go sit down by her side wey go talk to her wey go be like say she dey in good terms with everybody wey dey the palace mm-hmm. dey say she dey apologize o so. make dem abeg forgive her she know say she don wrong dem she even enter blackmail level yes at some point they say she started to tell them eh even if they no wan forgive her say she understand say she dey already do some kind things wey they no like say make they just do am for the sake of the twins the twins dey innocent they no really do them anything and na small small children wey god give say at the end of the day these children go come dey feel bad about all the things wey happen to them when they small say make the oloris just pity the twins and at ten d the dis thing hey asa dey in shock o oh. na so e reach her ah. oloritobi philip dey apologize why why why when you dey do do dey do do dey cause everybody dey forget say all these people wey you dey talk to they are all seniors of yours yes the people wey she dey insult na seniors, dey senior her but no e no concern her o her own na make she just dey talk as e take hungry her insult anybody as e take hungry her do anyhow dey even talk say this period na parading of herself say she be the favourite um, queen to the kabiyesi na im dey trend now say she just dey parade herself anyhow dey tell everybody say na me be the favourite wife yes say kabiyesi love her pass every other person and now she don dey apologize give the oloris because she need them i dey tell you eh no matter wetin you do you go need people she say make dem abeg forgive her make dem just at ten d nothing dem no need do plenty make dem just at ten d make dem just for don dey there. Hmm. I cannot imagine how Olori Mariam go don react to this request. Hmm. E just be like say you set trap since dey wait make e catch something. You don wait for how long o? You don dey wait dey wait dey wait wait. Finally your trap don catch exactly the animal wey you dey find. You no even catch another thing o. Na exactly that animal wey you don dey find for years na you don catch for you so. Na be wetin don happen for Miriam stage so because e don tey wey olori tobi philip don dey enter her black book dey come olori mariam don dey gauge am dey wait ah which day which day god when this girl go enter my my trap make i just make i just show her and now olori tobi philip don realize say she need dem na why she come gather the oloris make she come dey apologize, apology after death o oh. This one na medicine after death sorry because see one thing about words eh things so you don't talk for mouth dem no dey comot am o oh. e don't they dey imprinted for people memory yes they fit forgive her obviously the oloris fit say eh oya no wahala we go forgive you we go at ten d but you see after forgiveness nko they fit forget am no they go still remember am at the end of the day one day they go still remind you about that particular thing wey they don apologize about e dey happen that is how life works so e better make you just close your mouth if you close your mouth no dey really uh, use anger dey express yourself dey talk dey oloritobi philip sef own e bad pass dey say since she come back with the twins eh, they never get peace of mind for inside the palace of ife na so so eh, eh, this one do this one to my twins eh, why una dey do like this no be say una get children that so, eh, eh, eh una never born for this palace man why una no dey understand eh leave am una prince o oh, na prince o oh, leave am na princess o oh. na wetin they don't they hear they come since and now e don be like say she don enter their trap i no even know self even ronke ronke but she go call um, wetin they call am priest abi sorry um, herbalist abi babalawo make he come cleanse the compound because of olori ronke say she dey suspect olori ronke dey chop her children winch for night because they just dey cry cry up and down na still the same ronke wey she gather o she follow gather ronke make she come follow them, make she come beg her make they come attend the twins festival okay no wahala i wonder how many of them will accept to go sha o because di oloris no even get joy for wia olori tobi philip dey They say her own don too much for body say she too dey do na time person go dey act up but olori tobi philip own e don pass eh every time say person they add up small you go get restriction oloritobi philip they do am back to back back to back and she know they fear anybody she know they respect anybody Now so she go born face up and down dey waka waka like say they fight with her she go just a boom boom. she want show the whole world say eh me and them no dey talk me and them no dey in good terms every minute of her life but now she need those people where she know they even smile with Now im be the thing we don't happen to her now okay oh, we'll see whether they go still accept to follow her or not Don't forget say all di story where they carry come this area They all alleged information as gathered from the internet space mm-hmm. Now internet space i find di matter Oh, i know they stay the palace of ife i know even they stay ile ife cha cha Now here i hear di story and based on say i like proko i say make a condo a proko. give my people where they like know waiting. They sup for inside the palace of ife They say olori oh, toby philip don already apologise give the olori oh, say make dem forgive her for the things wey she don already do them. May they for attend the twins festival because the children dey innocent They no really do them anything. anyway no forget to drop your comment make i know wetin you think about who you think say fit attend this tin and who you think say no go go who you think say go forgive and nobody who go no go forgive and also like the video